iri ni ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika riratanguye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi muramutse neza aho muri hose muri kumwe na federike nkurikije uyu munsi uri kwa mungu mu kanya gato turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo c'urwaruka rwo mu rwanda kiza kurangira isaa kumi na zibiri kuva kuri iyo saha nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro dusangire ijambo imbere yaho ariko ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi
urakoze frederico nkundi kije muri kumwe na louise bwirimana kuri mikoro tuyahere mu gihugu cy'ibanyi cya kongo umuheshamakuru w'umunyamerika hamwe n'abandi bantu cumi n'umwe bacungera ishyamba ry'ibikoko baranyurujwe ku munsi wa gatanu n'abarwanyi b'abamayimayi mu buraruko bushyira ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibyo byashyikirijwe ku munsi wa gatandatu ejo n'abategetsi bo muri ako karere alfred bongwaranga buramatari w'intara ya ituri amenyesha ko babakuye aho bakorera mu ishyamba ry'ibikoko rirahitwa okapi i washington ha muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi mu bushiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu baremeza ayo makuru y'umunyagihugu wabo yanyurujwe ariko ntaco bashimye guca babivugako amakuru atangwa n'ikigo kijejwe kucungera ibidukikije muri congo avuga ko hari abongereza babiri n'abandi batanu muri abo bacungera iryo shamba bo bashoboye guhunga ico gitero icegera ca buramatari w'intara ya ituri pacifique keta avuga ko abasirikare hamwe bamwe n'abandi vyega babimenyeshejwe kandi batanguye ibikorwa byo kubarondera akarere ko mu buseruko bwa Kongo kagwiriyemwo imigwi yitwaje ibirwanisho y'abanyekongo hamwe n'iy'abanyamahanga kamaze imyaka irenga mirongo ibiri mu ntambara z'urutavanako zishingiye ku moko n'ubutaka izindi zavyuwe n'amasosiyete ahiganirwa gucukura ubutare ndetse hakavugwa ko bamwe bimwe mu bihugu rutura ku isi bifise uruhara muri izo nture reka ziri muri ako gace abategetsi muri leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko biyemeje gufata amatungo aba ari muri amerika y'abategetsi b'abanyanigeriya barongoye amasosiyete yimbura ibitoro bavuga ko baronse mu buryo bwo kurya ibiturire itangazo ryashyikirijwe n'ubushiranganji bw'ubutungane bwa amerika kuri wa gatanu rivuga ko muri ayo matungo harimwo ubwato bufise agaciro k'imiliyoni mirongo umunani z'amadolari y'abanyamerika harimo kandi n'inzu iciye miliyoni mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika iri mu gisagara ca new york amerika ibicishije ku cegera c'umushikirizambanza mukuru itangaza ko itazemera ko iba ububiko bw'amatungo yaronswe mu buryo buciye kubiri n'amategeko perezida robert mugabe wa zimbabwe ejo ku munsi wa gatandatu niho yatahuka mu gihugu ciwe avuye muri singapuru kwisuzumisha amaso nk'uko vyashyikirijwe na televiziyo y'igihugu mugabe yari yavuye mu gihugu ciwe ku itariki y'umunani z'ukwezi kw'indwi kwisuzumisha amaso muri ico gihugu nyene ca singapuru aho yabagiwe ayo maso nyene haraheze imyaka itari mike umugambwe wa robert mugabe zanu pf wari waciye usivya ikoraniro ryawo ryari ritekanijwe ku munsi wa gatanu bikaba vyaciye bitera amakenga abanyagihugu bibaza iyo umukuru wabo yagiye rubaye urugendo rugira gatatu agize muri ico gihugu kumvo z'amagara yiwe amagara ya mugabe yama yateye amakenga mu gihugu mwamenya ko mu kwezi kwa gatatu abamenyeshamakuru babiri bigeze kuvuga ko amagara yiwe yifashe nabi bafunzwe amasaha atari make nayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mugabe yaraguye hasi inshuro zitari nke mu makoraniro y'abantu bituma abanyagihugu bibaza ko atakibashije kurongora igihugu muri uyo mwaka nyene yarasomye imbere y'inama nshingamateka ijambo risa n'iryo yari yarabasomeye ukwezi kumwe imbere yaho atabizi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu naho leta yiwe yarabeshuje urukurukuru rw'uko yoba yafuye inyuma yaho yari yagiye mu karuhuko k'umwaka muri aziya ariko naho biri uko mugabe ntarotaja mu karuhuko k'ubusaza amenyesha ko ari we mukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani murambabarira kandi yemeza ko azotwara gushika ashikanye imyaka ijana mu gihe ubu afise imyaka mirongo icenda n'itatu y'amavuko tukiri muri afurika abantu bashika umunani barapfuye ku munsi wa gatandatu muri senegare bariko barahungiye inyuma yaho uruhome rw'ikibuga c'umupira w'amaguru ci dakare ku murwa mukuru gisenyukiye amakuru atangwa n'ibimesha amakuru muri ico gihugu avuga ko ivyo vyandurutse inyuma yaho habereye gutana mu mitwe hagati y'abakunzi b'imirwi ibiri y'umupira w'amaguru kwadutse inyuma y'urukino rwariko rurahuza iyo mirwi ayandi makuru avuga ko abandi bantu mirongo ine n'icenda bakomeretse bikomeye Ah, Perezida Donald Trump wa Leta Zumwe za Amerika aha muri Amerika yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko yagenye umuhanuzi adasanzwe mu by'ubutungane mu biro byiwe vya White House. Amakuru ashikirizwa n'ibimenyesha makuru vyaha muri Amerika avuga ko Ty Cobb yahoze ari umushikiriza manza mukuru wa Amerika azoba ajejwe n'ibibazo bihanze ibiro vy'umukuru w'igihugu ku matohoza ariko arakorwa ku migenderanire yoba yarabaye hagati y'abegereye Trump hamwe n'igihugu c'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu azokorana kandi n'abandi bashingwamanza bahawe akazi ko kuburanira perezida donald trump kuri ibyo byagiriji nyene yagirizwa uwo mushingwamanza adasanzwe agenywe mu ndwi yaranzwemwo amakuru avuga ko umuhungu w'umukuru w'igihugu uh, ca amerika ariwe junior donald trump yagiranye imibonano n'umushingwamanza w'uwo murusiya mu gihe cy'imyiyamamazo y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aha niho hagarukiye amakuru avugwa hirya no hino ku isi turasubira igihe cy'isaha imwe
turamushimiye mugenzi wacu yaje kudushikiriza amakuru ijwi ry'amerika i washington isi ubu naho ni umwanya w'ikiganiro ejo yitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda
reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza muryoherwa n'ibiganiro mugezweho na radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko muri gahunda y'ikirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro ejo uyu munsi ibi nibyo tugiye kuganiraho impamvu numva ko kwiga muri leta ari byiza kurenza kwiga muri pirive muri leta haba kungana kw'abana muri pirive abana usanga babafata bitewe n'iwabo uburyo bifashe
hirya no hino mu miryango habamo ubusumbane bw'imibereho gusa uyu munsi turibanda ku myigire nk'uko mumaze kubyumva mwebwe mudukurikiye reka tubahe ikaze mu kiganiro cya none mbonereho mpikaze na bagenzi banjye tugiye kubana muri iki kiganiro nikora ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cya none ndakwikirije kirisipe kandi abadukurikiye ndagira ngo mbabwire ko kuri uyu munsi tubahishiye byinshi yesi ku rundi ruhande dorin umeze ute meze neza ndashima imana kirisipe nawe ikaze mu kiganiro cya none murakoze cyane
abakunzi bacu rero murabyumva ko uyu munsi turi batatu muri studio aho tugiye kuganira ku burezi ndetse n'akamaro bishobora kugirira uwabuhawe kabone n'ubwo waba wiga mu buryo bugoye ikiganiro ejo uyu munsi mugiye kubana nanjye mizero kirisipe mfatanyije na bagenzi banjye ndahumba ndetse na nicole umuziranenge roger nigena nk'ibisanzwe niwe uhagarariye iki kiganiro
iki ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
uburezi mu rwanda twavuga ko mu myigire bugabanyije mu byiciro bibiri amashuri ya leta ndetse n'amashuri y'abikorera ku giti cyabo ariko nubwo bimeze gutyo ayo mashuri yose burya akora ibizamini bimwe nubwo abanyeshuri bayigamo batiga mu buryo buhwanye cyangwa se bungana nicole dutangira ikiganiro adufashe kumenya imiterere y'amashuri ya leta amashuri ya leta ni amashuri yashyiriweho abaturage kugira ngo buri wese abashe kwiga ariko mu gihe cya none usanga kubera ubwinshi bw'abanyeshuri bamwe biga mu gitondo cyangwa se abandi bakiga nimugoroba bishobora kugora cyane umwarimu gukurikirana imyigire ya buri munyeshuri yaba abize mu gitondo ndetse na nimugoroba by'umwihariko mu mashuri abanza
ngira ngo abadukurikiye bagize ishusho ku mashuri ya leta ariko ku rundi ruhande edorin amashuri y'abigenga yo biteye bite ni amashuri aba yarashyizweho n'umuntu ku giti cye cyangwa se itsinda ry'abantu bifite muri ibi bigo usangamo umubare muke ushoboka w'abanyeshuri byorohera umwarimu kubakurikirana noneho umwihariko w'aya mashuri ni uko ushobora gusanga meneriva ari igihembwe kimwe yakwishyurira umwana wiga mu mashuri ya leta umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri yewe n'itatu
yes birumvikana ko hagati y'amashuri yombi harimo itandukaniro rishingiye ku bushobozi bw'ababyeyi ariko ku mpande zombi abanyeshuri bakora ibizamini bimwe kuko byose bitegurwa na minisiteri y'uburezi Nicole hari ikibazo turi kwibaza kandi twifuza ko abadukurikiye badusangizaho ibitekerezo byabo
ikibazo kiragira kiti ese kwiga mu mashuri yigenga bituma umunyeshuri arusha abiga mu mashuri ya leta reka twumve icyo abaturage babitekerezaho turagaruka mu kanya
buriya ikigo cyose wizeho upfa kuba wize ikintu ugishaka kandi ugikunda byanga bikunda hari n'igihe nzaza nkagira ubushobozi buruta ubwa wa wundi wize hahandi hakomeye cyane kubera yuko yabyize nta mutima abishyizeho cyangwa akabyiga nyine nta gaciro kanini abihaye ngewe nkajya kwiga ahandi haciriritse ariko nkajya kubyiga mfite intego yo kuvuga ngo nzabikoresha iki ngiki ntabwo buri wese agira umumaro kubera yuko yize ahantu hakomeye cyangwa ha- hafite agaciro kari hejuru ahubwo icyo wize ugishaka kandi ugikunda ugishyizeho umutima nicyo kikugirira umumaro kandi kikagirira umumaro na bagenzi bawe
Yanjye ntabwo ariko mbitekereza aho yize ntabwo ariho hamu- haba havuga ko yagira umumaro ahubwo biba ku bitekerezo no kuba nu- n'uburere yahawe n'ababyeyi be. urugero ngewe naguha nko mu kazi habaho umuntu uba yarize ahantu haciriritse akaba ariko ari we ushobora kuba manager w'ako kazi kubera ko afite ibitekerezo n'ubu- n'ubuhanga bwo kureba ikibura mu kazi akareba uburyo ya- yakoroganiza abakozi bagenzi be ariko bitavuye ngo yize ahangaha
ntabwo kwiga cyangwa kwiga ahantu heza cyangwa no kwiga ahaciriritse ari byo byatuma ngira akamaro muri sosiyete ahubwo numva ko ah, mu kigo gikomeye byaba ari bimwe mu bintu byiza bishobora gufasha umuntu ariko ntabwo ari byo ijana ku ijana byatuma umuntu agirira sosiyete akamaro umuntu muri we yifitemo ubwenge bwo kuba yahitamo no kumva afite intego y'ubuzima cyangwa se n'icyerekezo arimo cyamufasha gutuma azaba umuntu ufitiye sosiyete akamaro
ibi byari ibitekerezo by'abaturage gusa namwe mudukurikiye murabizi ko tutajya tubanigana ijambo mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri izi nimero
zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
Adolwin reka dukomereze ikiganiro mu bigo by'abanyeshuri yaba muri leta ndetse n'ibigo byigenga aha naho hari ibyo twifuza ko abanyeshuri badusangizaho ibitekerezo byabo ese nk'abanyeshuri muri kwiga muri iki gihe mubona itandukaniro ari irihe hagati y'amashuri ya leta ndetse n'amashuri yigenga aha nicole iki kibazo giteye amatsiko cyane reka twumve abanyeshuri bo ubwabo icyo badusangije ku itandukaniro by'umwihariko abo mu mashuri yisumbuye Ah, turagaruka mu kanya
icyo navuga wenda pirive yaba iturusha bafite sikirizi zihagije bazi puratike n'iyo mwasohoka mwese mukagira hanze ntabwo bazareba ngo wize pirive cyangwa ngo wize leta ugize amahirwe niwe uyatwara
ese nayini yazi icyo usobanura ubundi kwiga kugira ngo wenda habe umubare w'abantu benshi cyane bize bataguma mu rugo batarize icyo kintu numva twaba dutandukanye cyane ariko tugeze hanze amahirwe ashobora kungana ariko njyewe nize muri governance nshobora kuba ntatabona akazi bitewe n'ikigo nizeho we akakibona bitewe n'ikigo yizeho
iyo wiga mu kigo cya leta ubasha ku- kugira ubumenyi bwihariye ikindi navuga ni uko iyo umunyeshuri yiga mu kigo cya leta abasha gukurikira gahunda za leta neza wenda nk'amatora n'ibindi bigiye bitandukanye wenda nka za ndi umunyarwanda
muri public tuba dufite abantu wenda bashinzwe kutwitaho na leta iba yabishyizemo imbaraga ariko muri prive usanga nyine ni private nawe urabyumva buri muntu wese yigenga ntabwo washyiraho amategeko wenda ahagije
abanyeshuri bose bagaruka ku bushobozi bw'ibigo ariko umwihariko ukaba uburyo umunyeshuri yiga nicole wowe ubibona uti kwiga abanyeshuri bose biga amasomo amwe ahubwo uburyo babyiga nibyo bitandukanye
dorine wowe ubibona uti njye mbona aho wakwiga hose ubaye udafite intego ntabwo watsinda ariko iyo ufite icyo ushaka kugeraho uratsinda nta kabuza
aha mu gihe abaturage bafite imyumvire y'uko iyo wiga bikugoye udashobora gutsinda reka dukomereze mu kiganiro mugenzi wacu Yves nkuye mu ruge yagiranye n'umwe mu bantu bize mu buzima bugoye reka tubatege amatwi
amazina yanjye nitwa Buryakera jean paul bakunze kwita gutamani guta umunyamakuru kuri radiyo na televiziyo isango sitari nkaba mfite ndetse akaba nanjye warashinze umuryango n'ufashwa yafashe foundation mbahaye ikaze mu kiganiro ejo murakoze cyane umuntu yumvisha ibintu uvuga ukora n'urwego umaze kugeraho yumva ko uri umuntu winjije icyo ufite n'ahageze sa nko dutangira ni uruhe rugendo rwawe mu buryo bw'imyigire nize amashuri abanza i gatsibo mu karere ka gatsibo mu murenge wa ngarama segonderi niho nayigiye nza gukomereza ikindi cyiciro cya segonderi rwamagana muri gurupe sikorere senta rezi rwamagana nza gukomeza muri kaminuza mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda i butare hari i huye nyine ubu yabaye ur ishami rya huye kuri ubu ndi gukurikirana masitazi mu bintu bijyanye na developumenti sitarizi muri mount kenya university rwanda sa nk'uduhereza ishusho y'ikigo wigagaho udushanyiriza icyo ari ikigo kimeze gute ni ikigo bitaga adeperi ngarama hariya ingarama mu karere ka gatsibo uturutse mu rugo iwacu hari urugendo rw'ibirometero birenga bitanu naravukaga muri famiye iri mu buzima buciriritse ko navuga urumva nza gutangira ishuri muri ekore primaire marangiza imyaka itandatu mwicaraga mu ishuri imeze gute intebe zimeze gute amakaye ameze gute iya ndibuka dutangira ikigo cyacu cyari ikigo kidafite ubushobozi buhagije ko abanyeshuri baba basaga nk'aho ari benshi kwicaraho ndibuka mu wa mbere mu wa kabiri kujya mu wa gatatu hari urusengero rw'aba pantekote twari duturanye twicaraga ku ntebe zabo kubera bo basenga ku cyumweru ubwo ku wa mbere twajyaga kuzana intebe ku rusengero nuko ku wa gatanu ku mugoroba muri cya gihe nyine cyo gukora isuku intebe tukazinyarukana tukazisubiza ku rusengero urumva ntabwo byabaga byoroshye fe hari challenge nyinshi twahura wahuraga nazo kuba kwandikira ku ivi kurikira nyine kuko nta bundi buryo nta hantu ho kubika imbaho amakaye nyine byabaga ari ibintu bitugoye cyane ukomeje kuri ako kantu ngo kwandikira ku ivi muri kondisiyo zigoye izo kondisiyo gute wazigagamo ukabasha kuba kompeta ugatsinda ikizami kurusha abana biga mu mapurive y'ibigo bikomeye ngo ikintu cyaravuga twaravuga tuti byibura nige mparanire gutera imbere gutyo muri primaire ya mbere twarigaga tumeze gutyo mu wa gatanu mu wa gatandatu bagerageza kwicara kuri pipitire nubwo babaga birundanije ariko ukavuga uti mparanire kugera hariya mu by'ukuri twashakaga buryo ki bwo kwiga umuntu agashyiramo imbaraga ukumva ko nyine ugomba kubabara kugira ngo ugire icyo ugera
iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro ejo uyu munsi mbere y'uko dukomeza n'ikiganiro ndagira ngo nibutse abanyeshuri ko umusaruro mwiza udashingira gusa ku bigo bigaho ahubwo umuhate niwo ubikora ni ibyo twifuza ko abanyeshuri biga bafite intego kuko uyu gutama tumaze kumva byamugendekeye namwe mudukurikiye muri iki kiganiro ntimuhejwe ibitekerezo byanyu bihawe ikaze cyane mu kanya turakomeza n'ikinamico nyiramubande
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
duherukana ibimenyetso bigaragaza ko tonto kiduhe yahohoteye minyoni biri ku mugaragaro ku buryo mbegeti ab'ijuru ndetse na gakuru biteguraga kubishyikiriza ubuyobozi ibibazo twakwibaza ese aba bana bagiyeyo ese niba baragiyeyo diregiteri wabo yabyakiriye ute minyoni se yakongera agasubira mu ishuri reka amatsiko dufite tuyashyire muri iki gice
sha mwakoze cyane imana ibahe umugisha pe sinzi ko ibi bintu byashoboka kumbe na direteri n'umwana mwiza bene aka kageni erega burya ikibintu gutinya kwegera umuntu kuko iyo udahari agufatira imyanzuro none se ntiwimvuye ko yavugaga ko habura iminsi mike akagusiba mu banyeshuri be
yego sha yego sha ni ukuri ubu byandenze simfite icyo nababwira ni ukuri ariko kandi mbabajwe cyane n'ukuntu abanyeshuri bampaye urw'amenyo ibyo se bivuze aha hoya minyo biriya ntabwo bigomba kukubaza kandi ugomba kumva ko bibaho uri kwibaza nawe wabonye umwana biganaga ahingutse adaheruka kwiga bakabona aratwite oya minyo rwose icyo ni ikiguca intege nabo bazagera aho bakumenyere
sha none se ubwo urabona bimeze gute ngaho nimumbwira ukuntu nahinguka mu rugo iwacu noneho bambaga pe Oya.
bahita bambaga witekereza ko bakubaga kuko nabo ibi byose bagomba kubimenya inshuro nyinshi ngiye barakumbaza nabo ntabaneka ngasanga imisozi bayimarishije amaguru Yewe.
bagushaka barakubuze yewe sha ibyo byo ntibyoroshye ndumva rero najya kuzana ibintu byanjye ubundi nkaza mukamperekeza mu rugo kubwira ababyeyi banjye oya minyo reka nguherekeze murenze ikigo abana batongera kuguseka ukaba wagira n'isereri ukagwa
sheri karame akira ifubika umupira wanjye yo hariya haba imbeho idasanzwe urakoze sheri Mm.
uzi ko ntegeze nanabitekereza wagira ngo wari ubizi ko ndi umuzirambeho ubwo se ntamenye ibyo umugore wanjye akunda Ah, sheri nawe uranetesha
ahubwo se sheri karame nari maze iminsi nguhamagara fone yawe nticemo cyagenze Yo.
gute sha sheri narababaye ntabwo wabyumva sheri rwose umbabarire pe byandinzeho ntiwabyumva nyine hari ubukwe bw'umukobwa w'inshuti yanjye yari Mm.
yarabunamiyemo sha ndangije ndabwibagirwa neza neza bucya buba rero sinzi ukuntu nafashe telefone sha nsomye mesaje mbona hageze neza ariko sha ndangije telefone yanjye ihita izima mbura ukuntu nabikubwira kandi urabizi ko nta n'umuriro twari dufite ok cya sheri nari nababaye ntushobora kubyumva nibazaga ikintu wabaye nkumva biranyobeye
n'ibyo rero nta bindi gusa nanone urazi sheri uzi icyatumye njyayo nitabiriye buriya bukwe kugira ngo nshunge neza ndebe ukuntu abandi bageni baba bitwaye ndetse nkurikirane n'iriya mihango sibyo kugira ngo nanjye bitazanungura igihe tuzaba twakoze bwa bukwe bwacu sheri ariko uzi ko uzi ubwenge sheri wanjye ibi bitekereza nta wundi muntu ushobora kubitekereza Yes.
ariko urajya ureba rero neza Eh, ni ahanjye uhareba cyane Mm. rwose mba mpuze sinshobora kubona umwanya wo gutaha ubukwe sheri rero reka mubwire Mm.
sheri uzi ukuntu abantu benshi bari batashye buriya bukwe Mm.
Sha bari bazanye n'abagore babo abandi bazanye abafiyanse sha mwumvaga shari wabonaga mbese ari couple zishimishije cyane ubwo rero nawe urumva Mm.
ubutaha sinzongera kugusiga sheri mbaba ko nta koti mfite ubwo nahinguka hehe koko
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ariko tureke rero ko minyoni yahuye n'ibibazo asigaye ari n'umubeshyi reba inshuro zose aba atubeshya ngo araje araje araje kandi iriya mico si myiza rega shaho hari ikintu kimwe mutagomba kwibagirwa Mm.
Hmm? buriya hari n'igihe minyoni mbona atari ukubeshya kundi ahubwo asa nk'uhahamutse Hmm? muzabicunge murebe njye mbona wa mukobwa afite toroma murinda mujya kure se Hmm?
reba cya gihe namuherekeje Hey.
twagiye ambwira ibintu biterekeye Mwanya.
ariko nanjye nkiyumanganya Mm.
ubwo se yakubwiraga ibiki biterekeranye mbegeti yakubwiraga ibiki yari ari kujya ambwira ngo uzi n'ikindi nanjye nkamwikiriza Eh.
ngo mu gitaramo ngo nzaza nje gukina fute Aza- azaza akina futu Hehe. undi mwanya ngo nzaba nshinzwe kuvoma amazi yo guha abantu ibyo se yo gukaraba ngo ari we ubikora se nkashaka ibyo bintu hantu twabikoresha n'aho twabivuze mpita mbona ko nawe byamucanze yego byose birashoboka hmm?
Awa.
niyo mpamvu rero tugomba kumuba hafi Mm.
ariko uzi gutwita uri umwana na se w'umwana udashobotse ubwo aho utahungabana nihe Hmm? ahubwo naho ngaho uriya mwana w'umukobwa arakomera sha gira utahubwo afite umutima ukomeye Hmm.
uzi biriya bintu ari njye bibayeho naba narirutse ku musozi rubanda birirwa banseka arakomeye mwimanani rwose ahubwo reka tumuhamagare twumve mugerageza wumve numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available.
ndumva nimero ye idacamo ubwo turongera tugerageze twumve ibyo ari byo
amahoro ku giti cy'umuntu ni uburenganzira bwe oya gatsimba Mm.
ceceka Guteze ka- ubwo urumva iryo jwi rizamuye hari amanota twabona koko ntabwo nari oya nagize mbabara uririmbe Mpindure irindi se?
Eh.
reka rebe irindi mpindura amahoro ku giti cy'umuntu ntajyanye n'uburenganzira bwe amahoro umvikana n'aba ande wirinda kuma
izaba iya mbere kandi yakabaye iya mbere oya niyo oya Mm.
ikibazo rero ni iki Cyuri.
burya iyo uririmbye ukoresheje ijwi abandi bakoresheje nabyo biri bimwe mu bintu bituma umuntu yatakaza njye amanota nari nzi ko ibyo ntacyo bitwa biragitwaye rwose ahubwo nanjye reka ngerageze ntabashyiraho akawe nawe numva nta numva ari bibi ko nawe naremera
amahare ku giti cy'imana ajyanye n'uburenganzira bwe amahoro humvikana n'abandi wirinda kubangamira abandi
Ntabwo umugore ntabwo umugore shakane uzayiririmba wenyine Sha- aho uzayiririmba wenyine Ariko nta nushobote rwose.
nanjye nzaba mpagaze iruhande ndi gutera mezire nka za zindi baririmbira uwiteka rwose ngaha nawe ujya unyumvira ariko bimeze nk'aho twaririmbanye tukakura ku ma- tukakuranwa ku majwi tukaryoshya injyana ubwo se ubwo urumva ibyo ngibyo byo kuzanamo mezire gusa byazatuma tubona amanota yewe kane singeho ngo nkubeshye rwose ibyo uzaririmba ari byo bazaduhera amanota ndereke buriya ntubona nta undi muntu uzashyiramo mezire amfasha nanjye nzajya nkubitamo ahubwo reka tuvuge buhoro hatazagira umuntu udukopera akayidutanga ndumva akazi kose ukamariye gatsinda niza sinzaba mpari ndi gutera mezire umenye ko na mezire Mm.
bazikora bumvise injyana Amfasha nkanjye.
Eh, bityo Mm.
rero igihe cyose ndi kurepeta Mm.
ugomba kujya umwicaye Ntari iruhande rwose turi Eh, kureba ko- ko ukazikurikira bijyanye. Mm.
utazakora amakosa rwose Mm, turebe ko twakeguka rwose mpimbanyi ufite umugore we Sha, burya ngo kurusha umugore aba akurusha urugo ndabibonye rwose umugore we urubyiruko twese twiyumvire agatsimbanya ati ukurusha umugore aba akurusha urugo imyiteguro y'igitaramo irakomeje reka duhinire aho ikinamico nyiramubande ariko nyabuneka ntuzacike ubutaha nyiramubande we
nicole aturagana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi ariko mbere yo gusoza hari ubutumwa bw'abakunzi bacu reka dufate akanya twakire mugenzi wacu christela abucishemo amaso turagaruka mu kanya
mu gutangira ubutumwa bwa none reka mbibutse ko insanganyamatsiko y'ikiganiro cyatambutse yagarukaga ku ireme ry'uburezi mu mashuri ya leta ndetse n'ayigenga kuva mu mashuri abanza kugeza muri za kaminuza twihuse reka ubutumwa bwa none tubimburire ku bwa fiacre aho yagize ati icyo navuga ku ireme ry'uburezi ni uko ubumenyi umwana azamukanye ava hasi ari bwo bumufasha no hejuru
nicole wakoze ku kiganiro cya none wakoze cyane nawe crispin adorin nawe wakoze ku bwa buri kimwe mwakoze cyane crispin na nicole yego byari byiza kubana nawe
reka tubashimire cyane namwe mwari mudukurikiye kuva ku ntangiriro y'iki kiganiro kugeza amagingo ya turi gusoza reka dushimire kandi na roger nigena wari uhagarariye iki kiganiro muri studio nari mizero kirisipe mfatanyije na bagenzi banjye darin ndahumba ndetse na nicole umuziranenge tuzasubira ubutaha ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo abashimira bagenzi bacu bo mu rwanda badushikirije ikiganiro ejo umwanya ukurikira n'uw'ikiganiro dusangire ijambo mwumva